ఇది నిజ్విదా మేరిక్ ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ku wa kabiri itariki 14 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na fide niyo ngabo umuhamagaro w'abapolisi burya ni ugufasha abanyagihugu ijambo ry'imana ryo rikaba ridusaba ngo servire e protege nayo ni nayo n'intumbero y'imana burya umuntu wese ku isi yarahamagariwe gukora ikintu bita servire e protege uwo ni pasteur servilien nitunga ayoboye igisata c'ishirahamwe ry'abapolisi b'abakristu mu burundi asobanura uruhara rw'abapolisi mu kugeza umutekano mu gihugu iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye ku ibura ry'amabarabara mu mazone amwe amwe muri komine mu rwi y'intara ya cibitoke mu burundi ku ntererano ya ambasade ya amerika mu rwanda mu rugamba rwo kurwanyikiriza ca sida no ku buhombe bw'abacururiza mu isoko rishaje rya gisenyi mu rwanda turayagarukako mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi umwanya ni uwawe Waramutse Fidele ndamutse n'abaduteze amatwi umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare muri Zimbabwe yaragabishije umugambwe wa Robert Mugabe inyuma y'ibogozwa ry'icegera c'umukuru w'igihugu kandi aranagabisha ko mu gihe iyo ngendo yo kwirukana abanywanyi mu mugambwe itohagarara igisirikare ca Zimbabwe gishobora gufata izindi ngingo ruhasha Konstantino Chiwenga yabishikirije mu itangazo yahaye abamenyeshamakuru kuri wa mbere ari ku cicaro c'ibiro bikuru vya gisirikare muri ico gihugu ca Zimbabwe. Emerson Munangagwa ni uwo, uwo benshi bakeka ko yari gusubirira Perezida Robert Mugabe yakuwe mu mabanga yiwe mu ndwi iheze inyuma yaho umutambukanyi wa Robert Mugabe ariwe Grace Mugabe abigiriyemwo uruhara ikurwa ryiwe ryatumye habicuka kibi mu mugambwe ZANU PF usanzwe uri ku butegetsi muri ico gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani k'ikironki ntahe yo kwikukira iryo gabisha ry'umukuru w'igisirikare murambabarira ribaye mu gihe Emerson Munangagwa w'imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko ubu yahungiye mu gihugu ca Afrika y'Epfo kandi akaba ashigikiwe n'abasirikare bakukurutse barwaniye intahe yo kwikukira kwa Zimbabwe basanzwe bari muri Afrika y'Epfo bakaba bafitaniye kandi imigenderanire ya hafi cyane n'igisirikare c'igihugu muri Zimbabwe igisata cyawo nikijejwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano cyatangaje ejo kuwa mbere ko kigiye gutanguza amatohoza agamije kuraba aho abasirikare ba ONU muri Central Africa batabashije gukingira abanyagihugu mu gihe baba batewe n'imihari yitwaje ibigwanisho umusirikare yakukurutse amuka mu gihugu ca Benin wipete rya generale Fernande Marcel Amusu niwe yagenywe kurongora ayo matohoza adasanzwe yigenga ku vyabaye mu mpanuka bushira ubuseruko bwa Central Africa mu kiringo cyo kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu gushika ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nk'uko bitangazwa na ONU ayo matohoza azocimikira ku bitero vyakozwe n'imihari yitwaje ibirwanisho ku basivile mu bice vyegereye ahari inteko za ONU za MINUSMA azoraba kandi ico izo nteko zakoze kuri ivyo bitero kugira zifashe abanyagihugu uwo murwi w'abatohoza witezwe muri Central Africa kuva kuri uyu wa kabiri itariki ya cumi na zine uzoshitse kuwa mirongo ibiri n'umunani y'uku kwezi nyene kwa cumi na kumwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi igihugu ca Irani catangaje kuri wa kabiri ko ari umunsi wo kugandarira abahitanywe na nyamugigima yo ku munsi w'Imana yabereye ku misozi yo ku rubibe gihana na Irake ni nyamugigima yapima magnitude indwi n'ibice bitatu yisha abantu amajana ane ikomeretsa abandi bihumbi indwi ku ruhande rwa Irani mu gihe ku ruhande rwa Irake naho hafuye abantu bashika indwi benshi muri abafuye baba mu gisagara ca Sarpol e Zahabu kigwiriyemwo abo mu bwoko bw'abakirde baba mu ntara ya Kermansahe ni muri ico gihugu ca Iran iyo nyamugigima yabaye mu masaha yitereye ku munsi w'Imana mu masaha abanyagihugu bariko bitegurira kuja kuryama igihugu ca Iran kiri mu karere kabangamiwe na nyamugigima aho mu mwaka wa 2023 abantu bashika 26 26 ibihumbi mu gisagara ca Ban kiri mu bumanuko bw'ico gihugu bahitanywe na nyamugigima nk'iyo korea ya ruguru yitwariye leta zunze ubumwe za amerika mu rwete yandikiye umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres kuri uyu wa mbere ivuga ko uh, amerika ifise ubwato butatu butwara indege buri mu myiyerekano mwiyere- mu myimenyerezo ya gisirikare bufatanije n'ubwato bwa korea y'epfo korea ya ruguru ivuga ko hambavu y'ubwo bwato bwa amerika bukomeye na korea y'epfo ifisemwo ubwato ndwi kandi ivyo bishobora kuba imbarutso y'intambara hakoreshejwe ibirwanisho vya nucleaire muri urwo rwete rwatanzwe na ya song nam ni ambasaderi wa eh, korea ya ruguru muri oni korea ya ruguru ivuga ko ivyo vyerekana ko umugambi wayo wa nucleaire ufise ishingiro n'uruvugiro bubaye bwa mbere mu myaka icumi imyimenyerezo ya gisirikare nk'iyo hagati ya amerika na korea y'epfo ibaye mu mazinga ya pasifike ibyo birego bitangwa na korea ya ruguru bishikirijwe kandi mu gihe perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika aza yaragabishije ko ashobora gusambura igihugu cya korea ya ruguru mu gihe cohirahira kigatera leta zunze ubumwe za amerika ni mu gihe kandi perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika ariko araheraheza urugendo arimwo mu karere ka aziya urugendo benshi babona yuko yagizemwo amahigwe abandi bakamunegura ku mvugo zitabereye zerekana yuko asa n'uwarineshejwe cyane cyane ku burusiya hamwe na duterte umukuru w'igihugu cya philippine
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu mwanya w'amakuru yo mu karere tuyahereye ku yerekeye uburundi kuva ejo ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu w'indwi hariko habera ibujumbura ikoraniro ry'ishyirahamwe ry'abapolisi b'abakristo muri afurika abatunganije iryo koraniro bemeza ko mu gihe abapolisi bogendera ijambo ry'imana ibintu vyohinduka mu kazi kabo ka misi yose kuko bokora bubahiriza demokarasi agateka kazina muntu kandi batavangura mu gukingira ubuzima bw'abo bajejwe gutabara ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eloge wirikaneza
umudiho w'indirimbo zihimbaza imana mu baririmba harimo perezida nkurunziza niwo waranze iyugururwa ry'inama igira indwi y'abapolisi b'abakirisitu muri afurika pasiteri seriviriya nitunga twara igisata cyaryo mu burundi asigura ko abapolisi muri rusangi bakwiye kwitwara nk'abakorera imana ubwayo burya igipolisi kirimo abakozi b'imana ijambo ry'imana uravye mu baroma igice c'umunani haravuga neza ko abapolisi n'abakozi b'imana kuko ntibambariye inkoho canke intwaro ubusa bahaguruka iyo hagize ivyononekaye ariko umuhamagaro w'abapolisi burya ni ugufasha abanyagihugu ijambo ry'imana ryo rikaba ridusaba ngo servir et proteger nayo ni nayo ni intumbero y'imana burya umuntu wese ku isi yarahamagariwe gukora ikintu bita servir et proteger rero misiyo principale y'abapolisi ni servir et proteger mumva rero ntibataye intumbero baje ahubwo gushitsa icyo umuntu wese yatezwa gushitsa abapolisi bakoze igikorwa cabo kuko imana idusaba ko aho duherereye hose dutahura ko ariyo yahadushize hama tugaca dukora ibikorwa byose dukora duhesha iyo mana icubahiro abantu rero badakora ibintu nk'ivyo nibo baba bibagiye ico bajejwe ahubwo hoho mu buzi bwose turimwo twateza gushira imana imbere hama tugahesha imana icubahiro kwihesha icyubahiro ni nabyo perezida nkurunziza yabasabye mu ijambo ry'iwe chez les policiers. Certes, vous avez un commandement qui vous donne des ordres et des directives.
bagenzi bapolisi niko mufite indongozi zibaha amategeko n'inyoboro ariko kumvira imana nivyo bizobashoboza gukora neza ndabahamagarira kugira ivyanditswe vyera isoko ry'ivyo mukora gutyo muzokubaha umukama w'isoko ry'ubwenge hama muje kure y'ikibi Vous vous éloignerez du mal nitunga nawe hagaruka ku vy'abapolisi batinya imana batokora umukristo yubaha imana ntajya igiturire umukristo yubaha imana yitaho gukorera abajejwe umukristo yubaha imana yama hafi kandi yamakerebutse yamafise indero runtu disipurine murumva rero ko muri make ahubwo igihe imana yodufasha abapolisi bose bakubaha imana bagashira imana imbere mu byo bakora muzoca mubona ko ibintu byose bihinduka mu bihugu bamaze kubishika ko hamwe hamwe usanga ibintu byarahinzwe bimeze neza naho i burundi rero turi muri iyo nzira kandi ibiko biraboneka kandi ibiko biragenda neza turashimira imana ko hari ibiko birakoreka bidasanzwe mu gipolisi cy'u burundi umukuru w'ishyirahamwe ry'abapolisi b'abakirisitu mu burundi hari n'ikindi yishimiye aba a bahishikiye baraza kubona ingene uburundi bumerewe ingene bumerewe neza bufite umutekano hanyuma bazoce baba umuco ugenda kumenyekanisha mu mahanga ingene basanze igihugu kimeze na cyane cyane ko abapolisi bajejwe gushishoza no gutohoza mu ntumbero kugira ngo babashe kubona ibintu uko biko biragenda ko bigenda neza canke bigenda nabi uburundi rero yobuza kuba bufite ibyo bunyegeza ntibwari kwemerera abapolisi ko bava mu mpande zine z'isi ngo buze hano ariko kubera ko ataco bufite bunyegeza bwarabaretse burabemerera baraza gukorera hano kugira ngo bamare iyo ndwi yose birabira ivyaho ingene bimeze hama batware inkuru y'imvaho mubaje harimo Mark Batsle yaturutse muri Amerika My impression is that things are very stable at this point. Yes, there have been some agira ati ibyo mbona ni uko ibintu byasubiye mu buryo niko harabaye ingorane kandi mu bihugu byose haba ingorane numva ntewe intege n'ibiriko birakorwa kugira ngo iki gihugu gisubire kugira amahoro ntera intege abo bose baserukira abanyagihugu bibiri yivuga iti nimuze twiyumvirire hamwe nibaje hamwe baganire nibafatire ingingo hamwe ibiganiro bitegerezwa kuranga abantu baba abakirisu n'abatari bo kubw'ineza baba mu gihugu n'igihugu ubwaco ni ngombwa rero ko biba ni amasenga ngo ibihugu bikire bitangurana n'umuntu umwe akabijana mu kibano nibaza ko ari na c'abapolisi b'abakirisu bariko bararondera ni ubukiza ikibano cabo hamwe n'igihugu ibaye inshuro ya kabiri uburundi bwakira ikoraniro ry'ishirahamwe ry'abapolisi b'abakirisu muri afurika iryaheruka ryari ryatunganijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi ibihugu vyaserukiwe iwe ubu ni cumi na bine hakaba harimwo n'ivyo ku yindi migabane harimo leta zunze ubumwe za amerika ubuhindi n'ubwongereza eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika mu burundi kandi mu ntara ya cibitoke ibura ry'amabarabara mu mazone amwe amwe yo muri komine mu rwi ni ingorane ikomeye ku banyagihugu haba mu gufungura canke mu kwiteza imbere abajejwe intwaro basaba igisata kijejwe ivy'amabarabara kubunganira mu twigoro bakora mu kuyaca umumenyesha makuru w'ijwi rya amerika diane donse ari mu ntara ya cibitoke niyo nkuru adufitiye zone ngoma iri mu mazone yimbuka cane muri komine mugwi ariko umwimbu uragorana gushika ku masoko bivuye ku ibura ry'amabarabara ahuza iyi zone n'amazone vyegeranye arimwo amasoko ni mu gihe bisaba kugenda ibirometero hafi mirongo itatu kugira ngo umuntu ashike ku isoko iri ku mugwa mukuru wa komine yabo ya mugwi canke ibirometero mirongo ibiri kugira ngo ashike ku yo mu gasenyi iri muri komine buganda ari nayo yitwa ko ibegereye hamwe n'iyo muri zone gahabura yo muri komine bukinanyana indongozi za zone ngoma zivuga ko iri kena ry'amabarabara rifise ingaruka ku ibura ry'isoko muri iyi zone ari naco gituma biba ngombwa ko abarimyi bamara imirambi barondera amasoko bashorerako ivyo bavuga ko bibasigamwo imvune mbere bakabona ko basa n'abugaranywe dusa nk'abantu bari mu gasho kuko ntidufise ibarabara ridushira kuri kaburimbi i buganda ntidufise n'ibarabara rishira kuri kaburimbi i bukinanyana urumva rero kugira ngo uronke nk'utuntu dukuye mu gasenyi utugeza ku moto ni ingorane guca amafaranga amafaranga atagira ukuntu angana imoto kubera habi ukura utuntu nkagahe ngoma utujana kwibarabara yibukinanyana naho ku mikoni naho nyene baguca amafaranga atagira ukuntu angana urumva rero dukorera mu ruhombo kubera amatike menshi aba yasohotse kandi twese aha twari abacuruza amavuka twacuruza imyembe inanasi tugaca tubura iyo tubishira tugaca tugumiza uko irikora rero nk'inanasi zuzuye igitenga ukazishikana i buganda ni ingorane ugerayo wacotse kandi ugiye na rimwe hacahera hafi ameza ngaho udasubiye kubera gucoka ino rero n'ingwara zaratwishe bishe amaso kubera kwikorera oya dufise ubukonyera bwinshi kubera akazi nyene katurembeje kiryo barabara nyene tutaronka uku kudahanahana ibifungurwa mu masoko bituma aba banyagihugu badafungura neza aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika bavuga ko abana babo badafise amagara meza kuko babamiza ku mfungurwa imwe iyo nimbuye biramfira ku busa bikononekara nimbuye nk'ibigori ibiharage amatomate gukura ikidenga ngaha ngo kigeze i buganda ni igikorwa kitakorohera inzara ikabira duteye na gamwe ko mufise ibifungurwa na gana ibyo muca murya ivyo nyene mu buri nyene mushora none bura bwakeye wabahaye vya bya biharage buriya bwake babahaye bya biharage. nta bindi bintu ntushoboye ngo ugiye kumeranje ubagurire utundi two kurya bagomeza banyuranya banyuranya none wumva bogira ubuzima gute baguma ku ngimwe abakiri bato bifuza kwiteza imbere mu rudandazwa rw'ivyimbugwa muri zone ngoma bavuga ko bitaborohera uyu musore atubwira ku bijanye n'amatagisi bagenda baratanga bivuye kuri uku gushorera mu yandi makomine ari kure yabo n'ikintu cyose ukwiyumvira kuba wokora ngo yunganganye ntabwo bikunda bivanye n'uburyo bw'ibarabara ataryo bivanye n'uko twebwe atari n'isoko dufise uvuye aha ushoboye utuntu twawe bikaba ngombwa ko ubugura muri komine mugwi ukongera ukagura muri komine buganda kubw'uko bakubwira ati twebwe iwacu ntibagurishirije uteza kutubugura muri komine mugwi naho uti natwe ntushobora kuza kubugura i buganda muri yindi komine ubugura muri iyi komine iwacu ugaca usanga ushoye nk'agatoki k'igihumbi ukabuguriye kabiri nk'amafaranga amajana ane izo rero zikaba ziba ingorane zivanye n'ukuntu usanga ata barabara dufise ata n'isoko dufise hano iwacu ku mutumba canke se hafi mw'izone yose tumenyeshe ko amabarabara ashika ku biro vya zone ngoma yaciwe n'abanyagihugu ayo nayo nta modokari ishobora kuyacamwo nk'iryo twiboneye riva muri komine buganda hamwe haraboneka ko higeze ibarabara ahandi naho haboneka ko ari inzira y'abagenda n'amaguru hari naho iryo ryitwa ibarabara rica mu mazi ahandi naho hakaba ibibuye binini binini urongoye zone ngoma ndaberetse gerard avuga ko bama bagerageje kwama barikora ariko ari ay'ubusa mu gihe badashigikiwe mu kuronswa amamashini akora ibyo badahambije mu kazi ka misi yose twama twaringanije mugaye ingufu zacu zonyine ntizikwiye twashaka ko bodufasha bakadushiramwo ingufu z'ubutegetsi kugira turebe ko botuzana nk'imashini cyangwa ubundi buryo bwose turutse kuri leta ikaturinganiza iryo barabara iyi zone yacu ya ngoma ni zone yamera irimwo ibintu byose ibitoke imyumbati bikenerwa gushorwa iminsi yose hariya mu za buganda muri komine buganda muga bigeze ku kibazo cy'ibarabara gica kitubana ingorane umwimbu wacu usa n'uwugaranye ibintu vyunyurwa nuko n'ayandi mayira y'imigenderanire aca ku biraro y'inzuzi nka ruguna na kagengwa ahuza iyi zone n'amakomine ya bukinanyana hamwe na buganda atakirengana kubwo kubomoka kw'ivyo biraro tumenyeshe kandi ko zone ngoma igizwe n'imitumba ine ibako abantu hafi ibihumbi mirongo ibiri na bine mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubuyobozi bwa ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda butangaza ko buzobandanya gufatanya na leta y'u rwanda mu mugambi wo kurwanya ikiza cya sida mu kiganiro yahaye itangazamakuru ejo kuwa mbere amasadero wa amerika mu rwanda madamu erika bax ragles yavuze ko bagiye gufatanya n'ubutegetsi bw'u rwanda mu gushyiraho uburyo burama bwo kurwanya sida ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku bukangurambaga bwo kurwanya sida ambasade y'amerika i kigali mu rwanda igiye gutangiza mu minsi mike iri imbere madame erika bax lagos ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yabanje gushima intambwe ubutegetsi bw'u rwanda buriho mu mugambi wo kurwanya icyorezo cya sida ambasaderi lagos aravuga ko kimwe mu bituma icyorezo cya sida u rwanda rurushaho kukirwanya n'abandi bafatanyabikorwa ariyo ubukangurambaga butajegajega ambasaderi w'amerika mu rwanda aravuga ko mu myuzo ya mbere ubukangurambaga bwo kurwanya sida butagendaga neza ariko ko uko iminsi yagiye yigira y'abantu barushijeho kubyumva kugeza ubu ubwandu bwa vih sida mu rwanda burabarurwa kuri gatatu ku ijana kandi ubwandu bushya ntibwiyongera nk'uko ubutegetsi bw'u rwanda bubitangaza muri iki kiganiro n'abanyamakuru ambasaderi lagos yavuze ko u rwanda rugikeneye gufata ingamba ku ngengo y'imari yarwo hakaniyongeramo n'igice cyahariwe kurwanya sida aravuga ko ubufatanye ku mpande zombi bugikomeje I also want to stress that the government of Rwanda aragira ati ndashaka gutinda nanone ku kuba leta y'u rwanda iri guhura n'intambamyi mu gushyiraho ingamba z'igenamigambi mu buryo buhamye ariko si ibyo kwirengagiza ni ingenzi mu kumenya niba u rwanda ruzashyiraho ingamba zihamye zirwanya icyorezo cya sida duha agaciro ubufatanye na leta y'u rwanda turakorana na leta mu gufasha minisiteri zose zitari minisiteri y'ubuzima gusa ahubwo na minisiteri y'ingengo y'imari mu gushyiraho uburyo burambye bwo gutera inkunga zibona ibisubizo ku bijyanye na sida tukazizera ko buri wese ufata imiti igabanya ubukana ayifata neza kandi ari mu buzima bwe busanzwe healthy and live a long and normal life.
intumbero y'ubutegetsi bw'u rwanda ku cyerekezo makumyabiri makumyabiri ni uko umubare w'abandura sida uzaba uri kuri zeru ku ijana ambasaderi w'amerika mu rwanda agasanga bizashoboka igihe buri wese azumva ko bimureba kandi buri wese akazipimisha akamenya uko ahagaze imbere y'iki cyorezo na magingo aya cyaburiwe umuti n'urukingo imyaka cumi n'ine irashize leta zunze ubumwe za amerika itangiye ubufatanye n'u rwanda mu guhashya icyorezo cya sida mu myaka cumi n'ibiri ishize kandi amerika iravuga ko yatanze miliyari y'amadolari ku rwanda mu bikorwa byo kurwanya icyorezo cya sida ambasaderi w'amerika i kigali mu rwanda madame erika bax lagos yabwiye itangazamakuru ko asanga iyi nkunga yarakoreshejwe bikwiye kandi ko bitanga umusaruro Strong effort that has been undertaken by everybody.
arongera ati ingufu zidasanzwe zaragaragaye kuri buri wese hano mu rwanda kuri twebwe n'umuryango global fund imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu gihugu minisiteri y'ubuzima n'ikigo cyayo rbc mu kumenya niba inkunga zikoreshwa neza zikagera ku baturage bigatanga umusaruro byabaye ingirakamaro cyane cyane um, has been hugely, hugely important.
uretse iyi nkunga ya miliyari y'amadolari yatanzwe na amerika ku rwanda mu kurwanya icyorezo cya sida mu myaka cumi n'ibiri ishize ahandi ku isi naho amerika iravuga ko yatanzeyo miliyari zisaga mirongo irindwi z'amadolari mu kurwanya icyorezo cya sida amerika iravuga ko mu gihe imaze ifatanya n'u rwanda mu mugambi wo kurandura sida byarokoye ubuzima bw'abanyarwanda basaga ibihumbi mirongo cyenda na bine barimo abana nabo basaga igihumbi n'ijana ni ukuvuga mirongo itanu ku ijana ubukangurambaga bwo kurwanya icyorezo cya sida mu rwanda buzatangizwa na ambasade ya amerika i kigali mu rwanda ifatanije n'ubutegetsi ubutegetsi bw'u Rwanda ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa 11 biteganijwe ko buzatangira kuri stade regionale Nyamirambo i Kigali mu Rwanda mu bikorwa byo kwipimisha sida ku buntu n'ibindi ah bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC abacururiza mu isoko rishaje rya gisenyi baridogera ubuhombe baterwa no kuba ibidandazwa byabo binyagirwa bikononekara batangaza ko bababazwa no kubona isoko rishasha bari biteze ko inyishu ryatevye gushigwaho umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru nk'ubu rukora turazambijwe rwose n'imvura ndahomba cyane buna hano tuhafite igihombo impamvu twicara hano ni ukwanga kurirwa mu rugo tuba turi kugenda hano turi kugendera mu kivo kandi turi mu- ni umwe mu bacururiza mu isoko rishaje riri rwagati mu mujyi wa gisenyi mu karere ka rubavu risa n'irifatanye n'irindi rimaze imyaka isaga itandatu ryaranze kuzura kubera uruhuri rw'ibibazo ahanini bishingiye ku buryo ryatanzwe ngo ryubakwe ibyatumye akarere gakomeza kuriburana na rwiyemezamirimo waryubakaga abacururiza mu isoko rishaje muri iki gihe cy'imvura baravuga ko bibagoye cyane ndetse barimo guhura n'igihombo kandi ntawe bafite wo kwikinga iyo urigezemo usanga benshi batwikirije ibicuruzwa byabo imitaka minini y'amasosiyete y'itumanaho ahandi naho hagati mu isoko ugasanga barashatse amahema batwikiriza ahantu hava mu rwego rwo kurinda ibicuruzwa byabo kuvirwa gusa abacuruza ibiribwa birimo amafi imyunyu n'amasukari bo ngo ikibazo cyabo ni umwihariko tuvuge nk'iyi ni indobo y'isukari iyo haguyemo igitonyanga cy'inuza cy'imvura urabizi ko isukari ntagaruriro usanga indobo yose inyagiwe urimanganya gusa ugashaka ikindi gishoro twabuze uko twabigenza imvura iratunyagira imvura iraguye imitaka irashwanyagurika ikanaguruka ibintu bikanyagirwa iyo utari hafi rero ubwo uhura n'igihombo azigomba nk'umufuka w'isukari iyo ari mu mvura turahunga n'ibyatsi twabise cyane cyane cy- ya mvura y'igitunguru itwikira ibintu cyane imiceri nayo iranyagirwa urabona ko ducuruza utuntu twinshi ubunyobwa nabwo iyo buguyemo amazi bihita biba ibikoma turanyagirwa imvura yagwa tukabura uko dutwikira amasukari akanyagirwa umuceri ukanyagirwa buri kimwe cyose kikanyagirwa turahomba cyane ahubwo birenze turanyagiza tugahomba cyane dufite ikibazo gikomeye cyane imvura iratunyagira izuba rikatuvira rero tukaba dusaba yuko badufasha bakubaka ririya soko vuba tukinjiramo tukava ahangaha si abakorera hadasakaye gusa bafite ibibazo kuko n'igice gisakaye nacyo atari shyashya bwanuwimana jean bosco ni perezida w'iri soko rya gisenyi hari ibicuruzwa byabo byangirika kubera imvura cyangwa izuba n'iki gice gisakaye rero hari ukuntu imiyoboro yabyo yatwaraga amazi yari yarubatswe mu buryo bwa kera yazibye iyo imvura iguye n'ahantu hagati huzuramo amazi ibyo byose ariko n'ubuyobozi burabizi kubera ko igihe cyose turaganira bakatwizeza ko igisubizo ari reso aba bacuruzi bashavuzwa no kuba batanga neza imisoro nyamara bagakomeza guhombya no gukorera ahadaha umutekano ibyo bacuruza sinibaza dusorera leta kubera ko leta itatwubakira isoko hano batangiye isoko hano iri soko muri kureba hano namwe iri soko kubera ko bataryuzuza twibaze umumeyi uje ngo tu- tuzaryubaka undi uje ngo tuzaryubaka tugategereza ko wazashyiraho itafari tukabiheheba ntabwo ikibazo ari icy'akarere cyane mu iriya soko mwe mubanze murebe amafaranga yanyererejwe nibone rizuba gusa igisubizo ku bibazo by'abacururiza muri iri soko rishaje kirasa nk'ikitazaboneka vuba kuko iryari ryatangiye kubakwa mu bihumbi bibiri na cumi rikiri mu manza magingo aya imanza zatangiye mu bihumbi bibiri na cumi na kane umuyobozi w'umusigira w'akarere ka rubavu bwana murenzi janvier avuga ko ntacyo bashobora gukora nk'akarere kandi ko nta byinshi batangaza uretse kuvuga ko nabo iki kibazo kibahangayikishije ikiriho ntawe wabura kwemera yuko isoko eh, rifitiye akamaro abanyarubavu nta n'ushimishijwe no kuribona rimeze kuriya haba ku rwego rwacu nk'ubuyobozi bw'akarere ariko ndetse no ku buyobozi bw'igihugu twese duhangayikishijwe n'uko icyo kibazo cyava mu nzira icyari rero gikuru cyadufashe igihe ni izo nzira twanyuzemo z'imanza twashyizwemo n'urwiyemezamirimo uyu rwiyemezamirimo avuga ni aba limited mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nibwo umuhesha w'inkiko w'umwuga yashyikirije akarere ka rubavu ibyangombwa bigaha uburenganzira bwo gusubiranira isoko nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwemeje ko gatsinze rwiyemezamirimo aba limited wari kaburanyaga gusa mu gihe ubuyobozi bw'akarere bwari bwatangiye inzira ziteganywa n'amategeko kugira ngo iri soko ryanze kuzura risubizwe mu mutungo bwite w'akarere ribone gukomeza kubakwa rwiyemezamirimo aba limited wari watsindiwe mu rukiko rw'ikirenga yongeye kujuririra iki cyemezo isoko risubira mu manza nibutse gusa ko intandaro y'izi manza ari uko akarere kamaze kubura amikoro yo kuzuza iri soko ryari ryatangiye kubakwa mu bihumbi bibiri na cumi kafashe icyemezo cyo kurigurisha sosiyete ya aba limited mu buryo buciye ukubiri n'amategeko ibintu byanaje kuba ishingiro ryo kweguzwa kwa shekh mahame hasani wari meya na komite nyobozi ye yose hari mu kwezi kwa gatatu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu masezerano komite nyobozi y'akarere yari yagiranye na aba limited yavugaga ko igomba gutanga miliyari imwe na miliyoni zisaga magana atatu nyuma inama njyanama itungurwa no kubona imirimo yo kubaka itangira nta na make aratangwa kandi ibyo byose bigakorwa inama njyanama y'akarere itabizi aho iri soko ry'amagorofa atanu ryari rigeze ryubakwa ryari rimaze gutwara asaga miliyari imwe y'amafaranga y'u rwanda kuba ritaruzura kandi riri mu mujyi rwagati mu karere gafatwa nk'ak'ubukerarugendo hari abasanga ari isura mbi ku karere ndetse biri no mu byatumye akarere gatakaza amanota mu mihigo y'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi aho akarere ka rubavu kaje ku mwanya wa mirongo itatu kaza nyuma y'utundi twose claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika igiye kubandanya umuco wayo wo kwakira no gufasha impunzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta zunze ubumwe za amerika yaremeye kuzokwakira impunzi zishika ku bihumbi mirongo ine na bitanu ibihumbi cumi n'icyenda bazoba baje bava muri afurika ibihumbi bitanu muri aziya ibihumbi bibiri iburaya na aziya yo hagati muri amerika y'epfo na karayibe igihumbi kimwe n'amajana atanu mu buseruko no mu bumanuko bwa aziya abandi ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu igitigiri ntarengwa ko gishasha c'impunzi cyagabanutse ku bihumbi mirongo ine na bitanu kuba amerika yari isanzwe yakira ibyo byatewe n'impamvu zibiri impamvu ya mbere ni ugushaka gukingira umutekano w'abanyamerika impamvu ya kabiri ni ibikorwa bigiye kuzosabwa mu gutohoza neza abinjira mu gihugu harimo n'abasanzwe barinjiye mu gihugu bagahava bagasaba uburenganzira bwo kugumaho ku mvo z'amakenga bafise ku mutekano wabo basubiriye mu bihugu byabo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na gatanu amerika imaze kwakira impunzi zirenga imiliyoni zitatu igiye kubandanya yakira yongeye ifasha impunzi kurusha ibindi bihugu kandi igiye kubandanya gukingira umutekano w'abantu batotezwa kubera ubwoko bwabo amamuko yabo ibihugu bavamwo amadini no kuba bava mu migwi runaka amerika imenyesha kandi ko umugambi wayo wo gufasha impunzi ari imwe mu nyishu ku bibazo bihanze isi ku bijyanye n'abantu babandanye guteshwa ingo zabo amerika ibandanye kuba igihugu cya mbere ku isi gitanga imfashanyo aho ni mu gihe yatanze amamiliyaridi arenga indwi mu mwaka uheze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi amerika yatanze imfashanyo zingana ku mamiliyoni amajana atanu na mirongo inani na rimwe muri iraq yongera itanga hafi imiliyoni zibiri n'ibice bitanu mu banyagihugu bari bageramiwe n'inzara amerika yongeye itanga imiliyoni ijana na zine ku bantu bateshejwe ingo zabo muri burma no mu karere kaho amerika kandi niyo ya mbere iterera uburyo bwinshi mu kigega cy'ibiro bya onu byitaho impunzi ku isi no mu mashyirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi nka red cross movement pam unicef n'ayandi mashyirahamwe y'abagiraneza ategamiye amareta leta zunze ubumwe za amerika irashimishwa n'ibikorwa byayo byo gutabara imbabare kimwe n'imigambi yayo igiye kubandanya gufasha abantu ku isi bariko barahunga ubwicanyi n'itotezwa
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru tuba tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi tubatumira kudatangwa mu biganiro byacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.